mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri ikaze mwese kuri radiyo yanyu ni umugambi leta yashyizeho umuntu mbere yo kugira ngo irabe ingene yokomeza urukundo mu bantu gufashanya mu barundi gukomeza umuco n'akaranga byo biranga abasokuru byo gufashanya uwo ni terance ntahiraja umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji avuga ku munsi witiriwe gufashanya no gufasha abatishoboye uwo munsi uzajya wizihizwa ku wa gatandatu wa nyuma wa buri kwezi kwa karindwi uwo munsi washyizweho n'itegeko ryashyizweho umukono n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku itariki cumi n'imwe kwezi kwa gatanu uyu mwaka ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye nk'uko mimenyereye muri iki kiganiro iwanyu mu ntara ne Eugenia Mukankusi ubaha ikaze kandi mbasuhuza mbere yuko tubagezaho rero ibiganiro twabateguriye tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aroyizi bigirimana
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza ni Placide Magambo ubasuhuza uyu munsi ni kwa kabiri tariki ya karindwi ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ikaze kuri radiyo ijwi rya Amerika Uburundi n'abarundi bariteguye nk'uko bamye kuva na kera mu mateka yabo gusubiza inyuma mutubabarire ibyuma ntabwo bigenze neza ariko mu kanya nyine turaza kubagezaho aya makuru mwumva kuri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko nabibabwiye muri kumwe nange eugenie mukankusi mu mwanya wa diane ninahazwe utabashije kuhaba uyu munsi radiyo yanyu rero yongeye kubaha ikaze mbibutsa ko mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi mukadukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri tukaba turi no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ikaze mwese turi mu duteze amatwi iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro tubagezaho buri munsi muri aya masaha mube hafi ya radiyo yanyu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubagezeho noneho bimwe mu biganiro twabateguriye uyu munsi porogaramu ya onu yita uh, ku biribwa pamo turaza kugaruka kuri iyo nkuru yatangiye kongera guha ibiribwa abantu mu nkambi impunzi mu nkambi turebe ariko noneho ibyerekeranye n'indwara ya ebola mu burundi minisiteri y'ubuzima ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kuri uyu wa mbere yasohoye itangazo rivuga ko hagiye kongera gusabwa imbaraga mu guhangana n'icyorezo cya ebola nyuma y'aho bigaragariye ko icyo cyorezo cyibasiye uduce dutandukanye two muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo duherereye mu birometero magana ane uvuye ku mupaka w'igihugu cy'u burundi inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura diane ndonse inyuma yaho ikiza c'ingwara ya ebola gicureshe mu ntara ya equateur iri mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo iri ku birometero ibihumbi bibiri vy'igihugu c'uburundi userukira ishami rya onu ryita amagara y'abantu kw'isi oms muganga walter kazadi murongo amenyesha ko muri kino gihe ico kiza kibangamiye akarere k'ubuvuzi kamabarako kari mu ntara ya kivu y'uburaruko neza na neza hagati y'intara ya kivu n'iya ituri niho ebola iriko irasasika inganda ku birometero amajana ane y'igihugu c'uburundi waserukira ishirahamwe OMS avuga ko kugera itariki zine z'uku kwezi mu bantu mirongo irindwi na batandatu bakekwa kuba bafise ico kiza mirongo itatu na batatu kimaze guhitana ubuzima bwabo cumi na batatu nabo akaba aribo bamaze kugaragara ko ibimenyetso vyaco ku bw'ivyo muganga tadendi kumana aramutswa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko bagiye kongereza inguvu mu gushiraho uburyo bwo gukinga ico kiza ca ebola kugira ngo nticinjire mu gihugu iyo ntara irimo ebola ubu uye nuvuga ko iri ku birometero bitarenga amajana ane uvuye aha mu burundi nk'uko twari twababwiye kiza cya ebola cyari cyateye muri ekwateri hari nuvuga ku birometero birenga ibihumbi bibiri uvuye ngaha mu burundi byumvikana rero yuko dutegerezwa gufata ingingo nuvuga zirenga izo twari twafashe kugira ngo dukingira bene igihugu hagati y'igihugu c'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivugwamwo ikiza c'ingwara ya ebola uruja n'uruza rw'abantu ni runini bagenzwa n'imvo zitandukanye harimwo n'abakora urudandazwa ico bikoze umushikiranganji tadendi kumana avuga ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu itazohagarara ahubwo ko abazinjira mu gihugu bazobanza gupimwa ko atabimenyetso vy'ikiza bafise harashizweho ibikoresho novuga ku mipaka duhana n'igihugu cya kongo aho eh, hariho aho abenegihugu binjira novuga ubwinjiro cumi na kamwe aho twashyizeho abaganga n'ibikoresho kugira ngo bagume bapima na cyane cyane gupima ubushuhe ku benegihugu bava muri kongo binjira mu burundi kandi twarasanuye ikigo aha mu rukaramu kugira ngo hagize wikoroka kw'iyo ndwara duheze tumwakire hanyuma tumuvure dukurikije amategeko duhabwa na OMS kuko dukurikiza twese ibi bihugu byo muri aka karere birafise ingingo bikurikiza kugira ngo turabe neza yuko twokwingira bene igihugu n'uramutse dusanzwe yuko afise iyo ndwara tumwiteho kandi tumuvure iruhande y'abantu binjirira ku mipaka iriko abaganga bapima ko atabimenyetso vya ebola hari n'abinjira baciye mu nzira z'ibinywabi nabo nyene ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba ko nyene kubakira yobimenyesha hakiri kare kugira ngo nabone babanze gusuzumwa aha rero muganga wa Walter Kazadi Murongo aserukira igisata OMS mu Burundi asaba ko uburyo bwo gukinga bwoshigwa mu ngiro na cane cane ko hari uburyo bwashizweho kugira ngo bushigikire bisabwe ko ivyo bikorwa vyogwizwa ahantu hose no mu mice yose na cane cane ku burere bw'ubwinjiriro inyigisho zikagwizwa ku bantu baba mu turere two ku mipaka hakoreshejwe amaradiyo canke hakoreshejwe ubundi buryo bwose bwo gutanga amakuru ku buryo hagize uwikekwa amenyekane hakiri kare cane cane abanyagihugu bakamenya ivy'ico kiza gutyo bashobore kucikingira kuva ikiza c'ingwara ya ebola kimenyekanye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu ntara ya equateur iri muri iki gihugu nyene ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo ingingo zimwe zimwe zarafashwe mu ntumbero yo gukinga muri kino gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko n'imiti ihari mu gihe habonetse umugwayi ariko rero tumenyeshe ko kugeza ubu ata muntu n'umwe araboneka ko agwaye ebola mu burundi nubwo ico kiza gikunze kwibonekeza muri ico gihugu kibanyi ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse urakoze twababwiraga rero ko mu burundi minisiteri y'ubuzima ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms kuri uyu wa mbere ryasohoye itangazo rivuga ko hagiye gushyirwa imbaraga mu kurwanya icyorezo cya ebola nyuma y'uko bigaragaye ko icyo cyorezo cyibasiye uduce dutandukanye two muri repubulika ya demokarasi ya kongo duherereye mu birometero magana ane uvuye ku mupaka w'igihugu cy'uburundi nshuti rero ibiganiro byacu birakomeza mu kanya
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu birakomeje porogaramu ya oni yita ku biribwa pamu yongereye ibiribwa yari yaragabanije ku mpunzi biturutse ku ma- ku mikoro make mugenzi wacu rero ah, twa- twagerageje kuvugana na bamwe bari mu nkambi y'impunzi Eh, twaganiriye na madame jacqueline nduwayezu ushinzwe ingo n'imiryango muri village ya cumi n'imwe ni mu mavirage cumi n'umunani agize inkambi z'abarundi i mahama mu karere ka kirehe ni mu ntara y'iburasirazuba bw'u rwanda namubajije icyahindutse mu buzima bw'impunzi no mu biribwa zihabwa bari barabanje badukata ibice cumi ku ijana hanyuma basubira kudukata ibice cumi na bitanu ku ijana ubu rero mu kwezi gushize bakaba baratwongejeho ibyo bice byose bari baradukase rero ngaha mu nkambi ya mahama ubu ibifungurwa dutega hariho akarusho ugeranije no ku mezi aheze nta kindi cyiyongereyeho uretse ibyo bari barakase bashubijeho hariho ukuntu bari baradukuye ko ifu y'ubuyi ifu y'igikoma noneho ubu ifu y'ubuyi yongeye kugaruka ubu uye turatega ibifungurwa bikwiye tugatega n'ifu y'ubuyi uretse pamu se hari abandi babafasha mu byerekeranye n'ibiribwa aho mu nkambi y'amahama Eh, harigeze kuba amezi atatu twari twafashijwe n'abagiraneza baradufashisha umuceri twarawuteze amezi atatu icyo gihe twari ko turatega uwo muceri niho ibiribwa byari byaragabanutse noneho uwo muceri kuva ku kwezi gushize ntabwo twongeye kuwutega kandi bari baraduteguje yuko tutazowutega kuko yari impano y'amezi atatu yararangiye batwemerera yuko bashobora kuzosubira kudukorera ubuvugizi ibyo biribwa noneho uko mubibona muri kino gihe mwaba musanga bihagije mu bisanzwe ibiribwa baha impunzi ntibishobora kuba bihagije kubera hariho byinshi impunzi zica zisubira zigakenera bitari muri ibyo batanze uca usanga umuntu ariko arashora za ntete z'ibigori kugira arabe ko yohindura gato nk'abafise abana batoyi ugasanga akenera ko aja kurondera nk'uturayi two guha umwana barya abana bataba baragira amenyo akomeye rero ibyo bifungurwa rero ikibibuza gukwira ni ubukene bw'inkwi ubukene bw'inkwi butuma umuntu ashora ibifungurwa kugira ngo agure nyankwi iyo aba twaronka inkwi zikwiye umuntu yoshoboye gufungura n'aho atokwiza cyane mugabo ntibyoba nabi nk'ubu none usubije amaso inyuma gatoya ukareba ibyo biribwa pamu imaze ukwezi ibongereye ubona byarahinduye iki mu buzima bw'impunzi aho mu nkambi y'amahama Eh, ibifungurwa babyongereye birafise icyo byahinduye mu nkambi ya mahama Eh, ubwa mbere igihe babigabanya warabona yuko abana bashonje wagenda mu ibarabara ukabona yuko abana bamerewe nabi ukabona yuko hariho ingo zidashize inkono ku ziko ariko ubu kuva bongera ibyo bifungurwa nta bantu turabona bashonje hamwe bavuga uti umuntu yabuze ikintu ateka urumva ubu uye murazi yuko gufungura bica bijyana n'amagara meza rero hariho iciyongereye ko abantu baraheza bagafungura ukabona umuntu yarayafunguye nawe urabona yuko aba ahariho akarusho ku mibereho yiwe turebye noneho se nk'imibereho y'impunzi muri rusange nkawe ush- nyine ushinzwe ingo n'imiryango mu nkambi ya mahama watubwira iki ku bijyanye n'imibereho y'impunzi muri rusange U- twara- turetse icyo kibazo cy'ibiribwa wari uvuze n'ikibazo cy'inkwi tukareba ibindi bibazo bikunze kuboneka ahantu hatuye abantu benshi by'umwihariko nko mu nkambi z'impunzi tuvuze mbese nk'ibijyanye n'isuku amazi amashuri cyangwa se n'ibindi bikoresho watubwira ko byifashe gute aho ngaho mu nkambi y'amahama
ngaha mu nkambi ya mahama ugereranije n'izindi nkambi imibereho y'impunzi imeze neza Eh, naho impunzi bitigera byera ngo de ariko urabye turafise amashirahamwe adufasha nk'ishirahamwe oxfam ritanga amazi muri iki gihe c'ici rero amazi arakunda kugabanuka ariko hariho eh, barashiraho akabo kugira barabe yuko muri rusange umuntu atobura amazi rwose noneho ngo rya suku rihave rimera nabi hakabaca haba n'ishyirahamwe ryitwa ghdf iryo ghdf ni ni ishyirahamwe ryitaho ibyerekeranye n'isuku urabona yuko bafise abaremesha kiyago benshi bagerageza bakigisha isuku mu nkambi urabye inkambi aho yatangiriye ubu harabaye akarusho ku byerekeranye n'isuku iyo mvuze isuku mba mvuze ibica byerekerana nabyo n'amagara meza y'impunzi amagara meza aba agizwe n'isuku be n'amazi meza rero hariho akarusho ku byerekeranye n'uburezi abana bariga ubu uye baramenyereye sisiteme y'icyongereza kuko bakiva mu burundi murabona biga muri sisiteme y'igifaransa noneho ubu baramenyereye bariga neza natwe impunzi ubwacu impunzi zize nk'ubu ziriko zirafasha abazokora ibibazo bya leta bakishyira hamwe bakabigisha bakabafasha kugira ngo baze bashike mu kibazo cya leta bameze neza bashobora ku- gutora ikibazo Ye, ibyifuzo by'abantu bihinduka bijyanye n'igihe icyifuzo cy'impunzi ni ikihe muri iki gihe ukurikije ikintu cyaba kibaraje ishinga Eh, twebwe ibyifuzo by'impunzi dufise turafise amakenga ku bana barangije amashuri yisumbuye ngaha mu nkambi ya mahama ntibaronka iyo baja kugira ngo bige universite kandi noneho ntibaronka n'akazi ngaha mu rwanda kubera n'aho baba bafise impamyabushobozi ntibagira ibyangombwa byobemerera kuja ku isoko y'akazi ngo bahiganwe n'abandi hanyuma baheze bakore twebwe rero ikintu impunzi za mahama zipfuza ni ukuronswa ibyangombwa byozituma zishobora kuronka umurimo co kimwe n'abavukagihugu b'u rwanda urabona imyaka ibaye itatu kandi bica bitera ibibazo ntushobora kuva muri iyi nkambi ngo uje nko mu kindi gihugu gupagasa canke ngo ngo uje guhiganwa n'abandi proof d'enregistrement dukoresha eh, aha bayita ngo ni igifoto nticemewe ahantu na hamwe Eh, kuko abandi baba bafise karite karangamuntu y'u rwanda natwe ntitugira karite ndangampunzi jacqueline nduwayezu ushinzwe ngo n'imiryango mu nkambi y'abarundi mahama mu rwanda mu karere ka kirehe mu ntara y'uburasirazuba muri village ya cumi na rimwe ndagushimiye cyane murakoze namwe tuve mu rwanda noneho tujye mu burundi indongozi z'amashengero zirasaba leta y'u burundi gukora ku buryo umurwi uzatunganya igikorwa cyo gufasha abantu aho nikora uzaba ugizwe n'abantu b'inyangamugayo ni mu gihe rero hari ababona ko icyo gikorwa gishobora kwitirirwa ubuji- eh, u- u- umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u burundi ibyo umwunganizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u burundi terence ntayiraja yabyamaganiye kure mu kiganiro cyahuje izo mpande muri studio i bujumbura ni ikiganiro cyayobowe na mugenzi wacu diane ndonse
reka twakire bano batumire turi kumwe hano mu kiganiro musenyeri eraste bigirimana murongo isengero rya anglikane muri diyoseze ya bujumbura mukaba munarongoye n'ishyirahamwe dutabarane turabaramukije amahoro neza twakire n'umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji terence ntayiraja namwe bwe turabaramukije ndakuramukije ndaramukije abatumire bahere bari hano reka ndaramukije n'abantu bose bariko batwumviriza baba abarundi canke abanyamahanga namwe bwe odandi w'umwami murongoye ishyirahamwe rivugira abantu aho nikora fondasiyo tabita akisiyo turabakire mu kiganiro turabaramukije mwese n'abariko baratwumviriza muri studio Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku munsi uherutswe gushingwa wo gufasha abantu aho nikora reka dutangwe dujambo mwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Terence Ntayiraja uwo munsi moducira ku mayange mukatwibutsa ingene usanzwe utunganije Eh, murakoze cyane nk'uko mubivuze hari ku igenekerezo rya cumi na rimwe rusama uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aho nyerecyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u burundi yatera igikumo ku itegeko rishyiraho umunsi witiriwe gufashanya no gufasha eh, kumbure abatishoboye twaraheruka ngaha turavuga ingorane z'abantu barimo barabara hirya no hino leta yo nako itari kuyagira kugira ngo irabe ko bimwe bimwe byotorerwa umuti hatarinze kuba ibintu bihambaye cyane ubu munsi rero muri iryo tegeko utunganijwe iminsi yose ku munsi wa gatandatu uhereza ukwezi kw'indwi mu gifaransa bavuga ngo rodeni samedi di mois de juillet niko handitse mu itegeko niho uwo munsi utunganijwe ryabaye irya mbere uhimbazwa muri iki gihugu cyacu kuko ni itegeko rishasha ryagiyeho mu kwezi kwa gatanu hanyuma ni umugambi leta yashyizeho umuntu mbere yo kugira ngo irabe ingene yokomeza urukundo mu bantu gufashanya mu barundi gukomeza umuco n'akaranga bya biranga abasokuru byo gufashanya eh umuntu atarinze kuzera inzi ubonye mugenza we hari icyo ufite n'abadafise ukabona ko nawe woshobora kumufasha kugira ngo atunganirwe kandi ameze neza gukomeza urukundo n'ubumwe mu bantu eka n'ibindi byinshi bituma no kuri abantu bahumara n'umutekano atabanyabangura ariko kandi n'ubushonje akaroha ikimugaburira ego nk'uko mubivuze icyo gikorwa giherutse gushingwa cyo gufasha abantu aho nikora ni cyo bamwe mu batumire turi kumwe ngaha bari basabye cyane ko gikwiye gutunganya gikwiye gushyirwamo ingufu kugira ngo gishobore eh, gutera imbere musenyeri eraste bigirimana murongo w'isengero rya anglikani muri diyoseze ya bujumbura mukamurongwe n'ishyirahamwe rifasha abo bantu aho nikora rihurikiyemo n'amashengero menshi mbega uwo munsi mwebwe mwawakiriye gute namwe ku ruhande rw'amashengero twarahimbawe kumva yuko leta yiyumvira kuri ba ntabona ikora kandi igashima guhimiriza uyu mutima wo gufashanya twebwe twagize tuti twohoba dukamiye mu cyoze kuko by'ukuri iyo mu gihugu harimo abantu bafite umutima wo gufashanya abantu basenyera ku mugozi umwe bagafashanya barahimbara kandi icya kabiri twabonye yuko bajya gushyigikira wa mugenzo mwiza w'abarundi kera umuntu agize ingorane baramuba hafi kandi bakaraba icyo bokora ari uwagwaye bakajya kumudugiriza ikivi ari urwaye bakamuterura bakamujyana kwa muganga ku ruvumo ariko ku ruhande rw'amashengero tugira tuti ni byiza cyane yuko abantu bahimirizwa abantu bigishwa uwo mutima w'urukundo ugatsimbatara kugira ngo abantu ntibabananye kuba ba nyamwigendako kuko ngo nyamwigendako ntarimo impeshi
Ego reka twumve uh, umwe mu barongo ishyirahamwe ry'abantu aho nikora asanzwe ari mu babavugira ico nawe abivugako iryo tegeko rimaze gusohoka twaranezerewe umunezero utagira ukungana kumva yuko leta ico kibazo yagifashe mu maboko c'abantu aho nikora ni ukuri ni ikintu kidasanzwe ntitwari tunakimenyereye kuko urazi no mu kirundi hari umugani bavuga ngo umukene ngo na nyina ngo aramwanka kubona rero bibutse ba bandi bari baribagiranye n'ababo babibagiye leta ikaba ibibutse ni ukuri ikintu cyo gushima kandi turakeje leta kuri icyo kintu cyiza yiyumviriye cyo gushika kuri abo bantu nikora kuri uwo munsi haratunganijwe ibijyanye no kwanduza imfashanyo zizohabwa abo bantu nikora mbega icyo gikorwa mu isanzwe gitunganijwe gute muri iryo tegeko riratunganya ko haza kujaho amakomite akurikirana ngene ibikorwa bigenda ndibaza ntihenze muri iri tegeko birashobora kuba birimwo baravuga n'igitigiri yego kumero abantu icenda bagizomugwi yego cane ubwa mbere hari ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu eh, ubwa kabiri nibwo burongora uwo mugwi kuva hejuru gushika hasi ni ukuvuga abari mu ntwaro yego mu ntara.
icegera nuwo mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kuko ibifungwa nk'ibipfa baca bamenya ngene bibikwa numva nibo bazi ngene nk'ibifungwa biba bitanzwe kugira ntibipfe canke hari uburyo bakoresha ingene bigenda hanyuma hariho ubushikiranganji bujejwe gufatana mu nda ubwo nabwo eh, buca bugira ico bita umunyamabanga muri iyo komite abandi baca baja muri iyo komite nabo naba bakurikira muca muvyo ko ari ibintu vyiza cane hariho mu bushikiranganji bwo gukinga ibiza ni ukuvuga ubw'umutekano hariho mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nabo baraza bugafasha kuko turabikora ko nk'umusha gusanga ntabwo nikora bafite ikibazo cy'amagara cyangwa ibifungwa akaraba yuko atabipfuye bahava bahereza abantu ngo bamerere nabi kugira ngo abo bose baje muri iyo komite bamanze basuzume kugira ngo hatangwe ibintu bimeze neza ego mukiri aho ni ukuvuga bazobipima ubu yashatse gukarorero Ubushikiranganji.
yashatse gutanga akarorero nk'uw'amagara y'abantu arajamo kuko birakenewe kwaba hafi kuraba ibifungwa abantu bafungura ko biba bimeze neza none si byo cyangwa nk'umuntu nawe nikora ashobora kuba agwaye hariho uwo muri komite rije gufasha abo bantu nikora araheza agafasha gufumba abandi imbega tujya tumujyana hejuru bigenda bikagenda gute hariho batatu bo mu mashengero haba ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara mbere no mu ikomine batatu baserukira amashengero atandukanye hariho kandi n'ubuserukira amashyirahamwe afasha tuvuge nk'iza kuwa ruje cyangwa undi muntu baja muri iyo komite Canke baba Eh, oda.
ego bamenyereye kubikora kugira ngo aho aherereye arashobora kuja muri- kuzoshirwa muri komite kugira ngo baheze bose mu gutunganya ivyo bintu biheze bigende neza iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mwebwe murongo y'amasengero aravuze yuko harimo bamwe mu barongo y'amasengero n'abo mu mashyirahamwe nyene yarasanzwe afasha abo bantu aho nikora mbiga abo bantu mu masengero batogwa nande igikorwa cyara nibaza ikibazo cyo kibaza musenyeri wokiwe kubwihereza iwacu kuko niteye kujya leta twebwe buramatari kugo gwintara acavugana n'amashengero bakaraba abantu batatu boshiramwo ku rwego rwa komine musitanteri avugana nabo kuko ndisi ya musitanteri ku rwego rw'igihugu ntirashinga iyo komite nibaza ko amashengero muzobimenya ega n'ibishashe yitege kuravya iryo mu kwa gatanu ugacibona uwo munsi waciyuza mugabo nticabuza ko abantu batangura kuja ku kivi ico gikorwa kiza caramaze gutangura Eh, kw'igerekerezo rya ce- ni- ku wa gatandatu hari igerekerezo rya kangahe ni uko navuga Rya mirongo kangahe?
itatu rya nyene mirongo z'ukwindwi.
itatu ukwezi kw'indwi Yego, mu ntara ya gihugu Ngozi ico cose gikorwa- vyarabaye makomine yose y'uburundi naho amakomite atari bwanashingwe ngo haje ariko zibigira vyarabaye ibyakozwe na bande ayo makomite yari yamaze gukwira bamusanire abategereza byihute kubikora.
baciye barondera abantu bafasha abajejwe intwaro batumye ko abarongoye intwaro bati himiriza abantu bose bagomba gufasha bazane ibiharage ibigori umuntu wese ico afise amafaranga konti yaruguruwe yego je nasanze muri komine hari hamaze kuja ko ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu urumva niho bigitangura mugabo ibiharage n'ibigori vyovyo naravyiboneye birarunze imyumbati ibipfa twari twasavye yuko nk'utanze itomate utanze imyumbati mibisi utanze ibintu bibora ko ubwo nyene barazwi basanzwe bafise urutonde rw'abantu abonikora bashonje ivyo baci bitangwa ubwo nyene mugabo ivyumye bimeze neza ahubwo bipanze mu masitoke kugira n'abandi bagume bazana tuguma duhimiriza kugira ngo n'ukuri ntihagire iyi n'ingingo yafashe kugira ngo baba igihe duruhaga mu kiganiro muravyibuka hari ku kibazo cyo gutwara abantu ruguru uvuga ko nanicaye kuri iyi ntebe ariko ni mu kiganiro aho we watubajije diane dose uti mbega aba bantu none bigenze gute mwabapakiye mwabatwaye none twe dushima yuko abantu bofashizwa iwabo mu miryango kuko hari n'imiryango kubera ubukene yaciye inyegeza inzara ikirabira hirya ugasanga abantu bagiye mwibarabara kandi iwabo hari hari amaderesi ntibemeye rero basi bemeye ko abantu babikora mugabo twe du- abafise umuriro uca afise tubafashize iwabo bagira umuco w'umuryango bakora abantu ejo bashobora kwiteza imbere nk'abandi Ego, musenyeri Erasto Bigirimana mwebwe baravuze ko mwe mufisemo ikibanza ko amasengero mutanga abantu batatu ku ntara Eh, eh, kuri kurumva hariho komite y'igihugu hariho komite y'intara hariho komite yo muri komine aho hose bizoba bipanze gutya hatezwa kuba harimo Kuri- batatu ibitego mu bya perezida masengero si ibintu ndiko niyumvira yego aya makomite rero kubera vyaje vyihuta ntiyari bwabe nome nukuvuga babura batari baratanze amaproposition ariko ubu bw'igihugu naho nibaza ko abashikiranganje bazovugana batatu kugira ngo uwo mugwi w'igihugu uzogenwe ushigweho ariko twaba tuti nawe utarajaho oya nawe nureka abantu ku kivi duhore kandi ibitari bike vyarabonetse mu gihugu cose n'ibintu vyiza cane yego ego murakoze icyo dushima ni ukugene biyumviriye gushyiraho uyu mugwi ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara no ku rwego rw'amakomine ku nzego zose kandi bakatwiyumvira ko bakiyumviramwo gushyiramo amashengero ni nabo benshi urumva nibo bonyine havayo batatu Ahandi ni umwe umwe.
igisigaye kumenya ni ku buryo abo bazotogwa kuko hari amashengero menshi cyane umva bose ntibojamwo ariko turifuza yuko botora by'ukuri abantu twakwita mu kirundi b'inziramugayo abantu bafise uwo mutima wo gufasha abandi abantu bovyegeranya kandi bakabishikana iyo bitegeza kuja ico turacyifuza rwose rero Ego, eh, mukiraho bagatogwa n'abandi namwebwe ba nyene amasengero mushobora kuvuga muti twe dutanze uyu canke mu ntwaro nibo bakwiye uko kumwitorera bigenda ndamufashe iyo leta igomba kugira umuntu wo mu ishengero irandikira abarongoye ishengero babasabye izina rimwe batanga kw'ishengero riba riri konsani ni ukuvuga bashaka gusaba niba ari nkangirikane bura batazovugana na musenyeri batange uwo babona abifisemwo vyiza cyane cyane asanzwe abikora Eh, asanzwe abikora iyo ba- niba ari umukatorika barafise abo babaza
icyo rero cyari ikiganiro ku ndongozi z'amadini ku byerekeranye n'igikorwa cyo gufasha abantu aho nikora tukaba tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi tukaba tubararikiye kandi n'ibindi biganiro byacu bitaha ku buhanga bw'ibyuma bari kumwe na keri na shuwani na inosa kimenyi kuri mikoro ya Eugenia mukankusi mu mwanya wa diane n'ahazwe mukomeze kugira ibihe byiza